Naannoo Benishaangul Gumuz godinaa Matakkal keessatti nageenyi dhabamuu fi ittiin ka'iinsisaa heerri naannoo sanaa jiraattota saba Benishaangul hin ta'iin abbaa lafaa ta'uu dhorkuudhaa jedhu Piroofeesar Gargaaraan Daamxoo Tasammaa. Ogeessi seeraa obbo Tamasgeen Gammachuu mogama isaaniitiin ibsawwan paartiilee garaagaraarraa ba'anirraa kan ka'e saboonni naannichaa keessumaa warri Gumuz lafa isaanii waan dhaban waan itti fakkaatuuf wal dhibdeen uumamaa jedhu. Barsiisaa Daamxoon walitti bu'iinsa kana keessa jiddu seentummaan waataa akka jirutti amanu obbo Tamasgeen immoo rakkoon kanuma hoogganoota mootummaati jedhu dhimmichi furmaata siyaasaa akka barbaadullee dubbatu hayyoonni lameen naakoor malkaatoo amboorraa gabaase.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti baatiiwwan darban muraasa keessatti mootummaan akka jedhutti adda bilisa baasaa uummata Tigraay hidhattoota Gumuz leenjisee maallaqaan gargaaree fi hidhachiiseen lubbuun lammiilee nagaa hedduu darbaa akka ture kan gabaafamaa ture. Godinni Matakkal labsii yeroo tattamaan bulchiinsa koomaand poostii jalatti akka bulaa jirtu kan himamus ta'u darbuu lubbuu namoota hin hidhatinii hambisuu hin dandeenye akkasumas buqqaatiirraa isaan baraaruu hin dandeenye jechuudhaan kanneen ceephaan hedduudha. Yeroo tokko tokko bifa sabummaa qabaachuudhaan yeroo biraa immoo haaluma waliigalaatiin lubbuu lammiilee nagaa godina matakkal keessatti darbaa turee fi rakkoowwan godina matakkal keessatti uumamaa turaniif sababi isaa maali jechuudhaan hayyoota dubbisnee turre. Piroofeesara Gargaaraa Daamxoo Tasammaa Yuunivarsiitii Dabra Birhaanitti barsiisaa saayinsii siyaasaa fi quunnamtii idil addunyaati. Ka'umsa rakkoo matakkali kan jedhan haala kanaan ibsanii jiru. Naannoo Bilishaangulitti waa'een heera mootummaa rakkoo isa tokko. Heera naannoo Bilishaangul tumamerraa sabootni naannichaa shan abbootii qabeenyaa lafaa akka ta'an yommuu eeyyamu Amaaraaf sabootni kanneen biroo naannoo Bilishaangul keessa jiraatan garuu mirga abbummaa lafaa dhorkatamuun cal'isaniima akka jiraatan kan eeyyamu. Yoo mirgi abbaa lafaa hin mirkanaa'u ta'e bakka bu'umsi hawaasa keessatti qabaatu gaaffii keessa seenaa jechuudha. Yeroo gochaatti seenamu ammoo ajjeechaaf buqqaatiinis jiraachuu malaa jechuudha jedhan. Ogeessa seeraa kan ta'an obbo Tamasgan Gammachuu gama isaaniitiin ka'umsa rakkoo godina matakkal keessaa ilaalchisuun yeroo dubbatan akkas jedhu.
Kan bira jiru ammayyuu muddama guddaatu jira. Gara bakka bakka tokkotti uummanni buqqa'eetu bakka gandarraa keessumaa gandoota baadiyyaarraa gara magaalaatti buqqa'eetu. Kanaaf ka'umsa hojjettee fi ka'umsa ilaalcha siyaasaa dhaaba siyaasaaf garee siyaasaa adda addaatiin ilaalchi siyaasa saba kana irratti adeemsifamaa jiru walitti bu'iinsa kanaaf gahee guddaa qaba. Keessumaa leetonni karaa gama amaaraa jiran salirra darbanii Beenishaangul Ristii keenya jedhanii yeroo adda addaattu maqlachaa adda addaa beeksisa adda addaa baasaa turanii namoonni kun erga ristii keenya jedhanii erga erga lafa keenya jedhanii lafa kanarraa nu buqqisuuf murteeffatanii kaa'anii dhukan jiru sodaa guddaa tuufee jira. Gaanaan muummee ministeeraa hidhadhaati lola ofirraa lola erga jedheeti mana teenyeen dhumne kan jedhu baay'inaan dargaggoonni kun gara lagaatti dhiisan baqatanii gara fincila akkamitti deebi'anii jiru. Qaamni siyaasaa fi inni jedhamu yeroo adda addaatti mallattoo ni laatu. Mootummaan naannoo Amaaraa karaa kominikeeshinii isaaniitiin jechoonni jedhaa ture jidduu gallee itti seennee lollaan ni jedhaa ture. Gama Beenishaangul Gumuz immoo mataa isaa lafti keenya qofaanitti Kwaaraa Yuungaa, Meeshaalee Yuungaa bakka adda addaa naannoo Amaaraa bakka tuqanii deebii isaan laataa turan wal ga'ee muddamni kun aangoota mootummaa dabalatee dhimma kanarratti karaa lafa jalaatiin waan hojjetanis uummatatti gad bu'ee uummatarraa immoo gara gabaaf sablamni jeequmsa keessumaa uummata amaraaf uummata guddaa uumaa jira. Kanaafuu gahee mataa isaa taphataa jira deemna mana.
Gama mootummaa naannoo Benishaangul Gumuziin kan dhagaa turre haleellaa sanaan yookaan ajjechaa suukanneessaa lammiilee irra gahaa tureen kan miidhamaa ture sabaan tokko miti. Abaluunis kan of keessatti hammate yookaan immoo saboota kanneen biroos kan of keessatti hammate jedhu. Haleellaa taasifamaa jirurraa waldhabdeen jiru isa siin jettan ta'uu maaliin mirkaneeffachuu dandeenya?
Oromoon warri Shinaashaa jedhamu Agawunis eenyu Amaara dabalatee du'aa jiru. Garuu xiyyeeffannoon yeroo baay'ee irratti taasifamu uummata naannoo Amaaraa fi uummata Gumuz uummata Amaaraa gidduutti kana jedhee uummanni Oromoo fi uummanni Amaaraa uummanni Agawaa uummanni Shinaashaa walitti makamanii jiraatu yeroo baay'ee bakka tokko tokkotti isaanii naannoo daangaa amaaraa kana jidduutti dhiyeenyaan wal keessa kan isaan jiraatanii bakka akkasiitti naa tarkaanfii fudhatamu walumatti jimlaa walumarratti nama isaan isaan irraa adda ta'e irratti kan tarkaanfii fudhatan. Miidhaan garuu innaa tarkaanfiin adda addaa fudhatamu Oromoon keessa hin duune, Sinaashaan hin duune, Agawun hin duune inni jedhu du'aniiru. Qabatamaanuu hundumti keenyayyuu yeroo dhiyootti sooshaal miidiyaa kanarratti waan ibsaa turredha. Lammaffaa maaliif kanan kana jedhu rakkinni keessan maal ettee isaanii immoo karaa adda addaatiin qorannoo irratti gootu kan akka deebitti si laatan jechoota achi daddarbatan kana lukkoo kana boodee fedhan kan nutti akka lafa kana qofaa lafa kanarraa jireenyi isaanii ammoo laaltu warri hundi baay'inaan bosonarratti hirkatanii kan jiraatanii waan adda addaa bosona keessaa waan argamuun kan jiraatan hojjetanii qotanii maal godhanii miti. Soo bosonni kun hodhume kana boodaa jireenyi keenya gara fuudhanii namoota sadhan kan jedhu sodaa guddaa isaan irratti jira. Lammaffaan namoonni akkas jedhan investimantiidhaaf dhaqatanii investimantiidhaan dhaqanii lafa isaarra qubatan lafa kanaa boorri filandarii godhaniitu filannoo godhanii gara isaanii deeffachuuf irratti hammaan hojjetamaa jira kan jedhu. Kanammaa inni kun itti bobbaasoo jette jechoota filas hin jedhe gamaa gamanaan aangoonni mootummaan isaan darbatan walitti darbannaa qofaa hin ta'in gara uummata isaanii itti gadi buusanii waan kana mobilaayisu.
Inni kan biraan kan muummee ministeeraaf ministeera dhimma alaa Itoophiyaa yeroo ammaa kanaa kan ta'an Dammaqa Mokonnin lammiileen nagaa lubbuu isaanii hidhatanii baraaruu qabu jechuun kan ergaa dabarsanii haala ittiin namootni hubatantu adda malee kaayyoon isaa namootni hidhatanii akka wal fixaniif miti yookaan rakkoon biraa akka dhalatuuf miti kanneen jedhan illee jiru. Sun maal jettu asirratti?
Wanta akkasii miidiyaadhaan baasee televizyiiniidhaan dubbachuu kee bira tu danda'ame keessaan itti deemtee qaamota gochuu barbaachisu maleessiiftee. Akkuma amma gola afran sana milishaa leenjii waa ta'u tapha adda godhanii kanaan uummata wajjin mari'atanii kan gochuu qaban. Isaan dhiisiitti namoonni inni kan bal'aa'onniyyuu inni kana keessaa gahee hin qabne jedhamuyyuu jecha gaafasi sirrii akka hin ta'in dubbatameera. Fakkeenyaaf muummeen ministeeraa haasaa paarlaamaa keessatti godhanii nu kan barbaannu malooshaa qabatanii gasoo qabatanii jireenya isaanii akka jijjiiran malee qawwee hidhatanii akka wal lafti jedhama. Yoo sun akkamatti miti kan darbatan jecha gaafas kaanaa muummee ministeeraa dubbatame sirrii akka hin ta'in ibsuuf jedheen kana fudhatu. Hiikoo garaa garaatti laachuuf eenyuufuu banaadha jechinni gaafas darbate kanaaf kan inni sun mataa isaa gahee mataa isaa qaba jedhee dubbachuu danda'a.
Mootummaan Federaalaa Itoophiyaas ta'e mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuz ibsa yeroo garaa garaatti baasaa turaniif rakkoo naannicha keessatti uumamuuf giddu seentummaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay hawaatiin kan dheeraa turan kana ilaalchisee obbo Tamasgeen yaada isaanii akkasitti kennanii jiru.
Alama saganaa wajjin amanee fudhachuun na dhugaa. Maaliif rakkinni jiru jechoota angootiidhaa fi ibsa jennuu adda addaa karaa dhaabolee siyaasaa illee siyaasaa kun bahuu jedhaa jirra. Osoo kana jennu gara haati jechuudhaaf yeroo adda addaatti immoo lafti kun kan keenya riftii keenya kan jedhani dhaaba siyaasaa ABN fi dhaaba siyaasaa angoota mootummaa naannoo Amaaraa jiran. Karaa biraatiin kana qofaa miti kan keenya Qoraanuu kan keenya Shaagriinuu kan keenya Garbanii kan irra jedhani hooggantoota mootummaa naannoo Beenishaangul. So beekumsaaf kanatu ga'ee godhataa jira. Isaan kun immoo karaa adda addaatiin karaa harka lafa jalaatiin namoota hidhachiisanii waraana kan hojjetaa jiru. Erga jenne hawaatii wajjin akkam gosa bittaa qabsiisnu namoota kana hawaattuu qacaree mana caasaa mootummaa keessa kaa'ee miidhaa kafalaa jira. Mootummaa miti mootummaa biyya bulchaa jiru miti. Kanaaf ani inni kun dubbicha lafarra harkisaan dhiisuuf waliin gara biraatti qabatan darbu itti gaafatamaa fudhachuu dhabuuf waan jedhamu malee isaan jedhee amanuudhaaf na dhiba.
Piroofeesara Gargaaraa Daamxoo Gama isaaniitiin rakkoo Beenishaangul Gumuz keessatti uumamuuf harki ho'aatu jira jedhu.
ይህንን ሁኔታ ህወሀት በአግባቡ ኤክስፖዝ አድርጎታል። ያውቀዋል። የእርሻና ኢንቨስትመንቶች ሙሉ የመተከል ዞን naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkaliin hawaatii sirriitti beekaa lafootni investimantiitiin qonnaatiin Matakkal keessa turan hundumaa sadarkaa jedhamuu danda'amutti jeneraalotaaf korneelota hawaatiin kan to'atamee ture. Yeroo bakki bishaan hidha haaromsa guddichaatti ciisu qulqulleessanis hojii bosona qulqulleessuu sana kan fudhatan jaarmayaa isaanii meeteek jedhamee waamamu yommuu ta'u akka barbaadan qofaatti lafa sanarraa muka qulqulleessaa turani. Yeroo sanatti immoo hojjettoota guyyaa hawaasa gumuz keessaa kan argataa turan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara kuma lamaaf kudha tokko karaa dimookiraasiitiin yeroo ho'aat sirna mootummaa keessaa dhiibaman hojjettoota guyyaa sanaa akka meeshaa waraanaa hidhachiisaa turan odeeffannoon jira jedhan. Rakkoon naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkal keessatti uumamu akka furamuuf yoo barbaadame wantoota godhamuu qabu jedhan obbo Tamasgeen akkasitti kan isaan ibsan.
Furmaanni isaa gargaarsi garii lamaan irratti fudhachuu fakkeenyaaf hundi keessaas gaggeessota mootummaa ta'anii jechoota adda addaa daddarbatanii uummata kana warra kakaasaa jiran gama naannoo haaraatiin naannoo of danda'ee jiru tokko keessa galanii lafa keenya riftii keenya warra jedhan jidduu gallee tarkaanfii fudhannaa warra jedhan kanarratti tarkaanfii fudhachuu isaan kana walqixa gargara gama lamaanii amma tarkaanfii fudhatinitti hojii komaandi poostii dhiiftee waan biraa gootee waantichi hin qabbanaa'u jara garuu garlachuu walqixxee fudhachuu nama gartee gartee Beenishaangul keessa warra jiran ammaraaroota irratti fudhachuun ni mul'ata garuu gama maaraati hooggantoota mootummaa dhiisiiti warra siyaasa godhanii waan kana naannoo kana keessa galanii uummata irratti kakaasaa oolu tarkaanfii fudhatan hin jiru. Furmaata ta'uu kan danda'u garlachuudha warra siyaasa dulloomee fi ilaalcha lafa babal'ifachuu fudhatanii kan hojjetanis warra garanaa qindeessanii hojjechiisanis lachuu irrattuu warra tarkaanfii fudhatanii qofaadha furmaanni kan ta'uu danda'u.
Mala furmaataa rakkoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkaliin ilaalchisee Piroofeesara Gargaaraa Daamxoo Tasammaa haala kanaan ibsanii jiru.
ዘመቻው ጠንካራ አሳታፊ የሳተፉ አካል Duula hundumaa hirmaachisee fi cimaa ta'e geggeessuun hidhattootaaf meeshaa waraanaa rakkoo uumuu danda'u dhabamsiisuun barbaachisaadha. Bulchiinsi mootummaa naannichaas bifa hunda hirmaachiseen caaseffamuu qaba. Malli inni lammaffaa hawaasni achi jiraatu amaaras ta'e shinaashaa qorqalbiitiinis ta'e meeshaaleetiin ga'umsuu barbaachisa. Kan ammoo kan hojjetan mootummaa federaalaa, mootummaa Beenishaangul Gumuzii fi Amaaraa akkasumas gama Kaamashiitiin ammoo mootummaa naannoo Oromiyaati. Adeemsa yeroo dheeraa keessaa immoo murtoon siyaasaas ni barbaachisa. Heera mootummaa hundumaaf abbaa qabeenyummaa lafaa eeyyamu tumuun illee barbaachisaa ta'uu mala jedhan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.